mva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ishimwe diyedone urebwa ibyaha birimo ibyo gukoresha imibonano mpuzabitsina abakobwa bitabiraga amarushanwa nyampinga w'u rwanda yagejejwe bwa mbere imbere y'urukiko ariko urubanza ruhita rusubikwa mu burundi ibiciro by'ibiribwa by'ibanze bikomeje kwiyongera ukwiyongera guterwa ahanini n'ibura ry'ibitoro ibintu binywa igitoro byabaye byinshi cyane muga amahera y'amvamahanga ntaduhuga kubera ntidushora hanze nibike ibitoro kubera ayo mahera mvamahanga aba ari make perezida evariste ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri gucuranga umuduri n'ikembe bikorwa na bamwe mu rubyiruko rw'abarundi bahungiye i kigali mu rwanda mu rwego rwo kwihangira imirimo ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyizi wiriweho mwiriwe neza veniste turahera kuyavuga ku mugabane wa afurika perezida wa senegare Macky Sall ejo ku munsi wa kabiri yatangaje ko agiye kurungikira amafaranga imiryango y'abanyagihugu biwe ishika hafi igice c'umuriyoni aya mafaranga azobafasha mu bihe by'ubukene barimwo byatewe n'intambara iriko irabera muri Ukraine hamwe n'ikiza ca covid cumi n'icyenda kuva uburusiya buteye Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ibiciro by'igitoro hamwe n'ibiribwa cyane cyane ibyo mu bwoko bw'intete byaraduze ku masoko mpuzamakungu bica bigira ingaruka zidasanzwe ku bihugu bisanzwe bikenye nka Senegal perezida Macky Sall yaremeye kuzoha imiryango ingana ibihumbi amajana atanu na mirongo ine na bibiri n'amajana icenda na mirongo itanu n'itandatu bakazohabwa amafaranga angana imiliyaridi mirongo ine na zitatu n'ibice bine z'amasefa amafaranga akoreshwa muri ico gihugu ni ukuvuga imiliyoni mirongo irindwi z'amadolari umuryango umwe umwe uzorungikirwa amafaranga ibihumbi mirongo umunani vy'amasefa kugira abasahirize mu kugura ibifungurwa hamwe no kwigisha abana babo muri afurika kandi ni muri somaliya abakandida mirongo itatu n'icenda nibo bamaze kwiyandikisha mu kugira bazohiganirwe intebe y'umukuru w'igihugu mu matora atekanijwe ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kwa gatanu n'amatora yadindijwe arengeje umwaka arindiriwe kubera imvo z'injyane za politike zo kurwanira ubutegetsi zabaye hagati ya perezida mohamed abdulahi mohamed azwi cyane ku izina rya farmajo hamwe n'umushikiranganji wa mbere mohamed hussein roble umukandida azotsinda abwirizwa kuzokwiza bibiri vya bitatu vy'amajwi y'abashingamateka hamwe n'abasenateri bose bakoranye ni ukuvuga amajwi azobangana ijana na mirongo umunani nane hanze y'umugabane wa afurika perezida wa mexique andres manuel lopez obrador yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko atazokwitabira inama y'ibihugu byo ku mugabane wa amerika itegekanijwe mu kwezi kuza i los angeles muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe leta ya perezida joe biden yoyikumiramwo igihugu ca cuba nicaragua hamwe na venezuela ibi yabivuze atahutse inyuma y'urugendo yarimwo mu gihugu ca cuba mu kwezi guheze umutegetsi mu bushiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri leta z'ubumwe za amerika brian nichols yavuze ko bisa n'uko ibyo bihugu bitatu bitazotumirwa muri iyo nama ikibazo cy'abimukira bavogera ubutaka bwa amerika baciye ku rubibe ihana na mexique nicyo kizofata umwanya munini muri iyo nama bikagaragara ko ugusiba kwa perezida lopez obrador wa mexique kuzohungabanya cyane ibikorwa by'iyo nama mexique si cyo gihugu cyonyine kivuga ko kitazokwitabira iyi nama abakuru b'ibihugu byo mu mazinga ya karayibe birimwo antigua hamwe na barbuda byavuze nabyo ko bitazoyitabira mu gihe amerika yotumira utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa venezuela iwane guaido amerika yaramwemeje ko ari we mukuru w'igihugu muri venezuela muri ako karere ka amerika igipolisi muri ekwatere ejo ku munsi wa kabiri cyavuze ko cyafashe abanyororo amajana abiri bari baratorotse igihe haba imigumuko mu ibohero abandi mirongo ibiri ngo baracarondegwa abanyororo bashika mirongo ine na bane barishwe inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'imigwi yabo ibiri dacana uwaka ariyo rose robos hamwe na el seti mu ibohero rya beravista mu gace ko hagati muri ekwateri ku birometero mirongo umunani uva ku mugwa mukuru kwito umukuru w'igipolisi Giovanni Ponce yavuze ko leta yatanze amadolari ibihumbi bitatu kubazofasha gufata abo banyororo mirongo ibiri bakirondegwa imbere y'iyi migumuko abandi banyororo hafi amajana atatu na mirongo itanu barishwe mu migumuko yabaye mu mabohero atanu atandukanye kuva mu kwezi kwa kabiri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni mu gihe mu kwezi guheze konyene abanyororo bashika mirongo ibiri bafiriye mu ibohero ry'i El Turi ni mu bumanuko bwa Equateur
urakoze arugeze bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri waye eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda ishimwe diodone uregwa ibyaha birimo ibyo gukoresha imibonano mpuzabitsina abakobwa bitabiraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda rwasubitswe icyemezo cyafashwe rumaze gutangira imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kagarama turi ku murongo wa telefone na asumuta kabuyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kabuyi wiriweho Hiriwe neza Venuste.
none umucamanza yatanze izihe mpamvu kugira ngo urwo rubanza rusubikwe Umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza nyuma y'aho uwunganira ishimwe Diodone asabye ko urubanza rwasubikwa kuko batabonye ibyavuye mu iperereza ryakozwe n'ubugenzacyaha baravuga bati ntabwo twabasha kwiregura kuko tutazi ibyo ubugenzacyaha bushingiraho buturega basaba rero ko bahabwa iminsi ibiri kugira ngo babibone hanyuma babashe kwiregura umucamanza ategeka ubushinjacyaha kubafasha kugira ngo babashe kubona iyo myanzuro ariko se ko yari yageze mu rukiko yigeze amenyeshwa ibyaha nyirizina aregwa yego akigera mu rukiko yasomewe ibyaha aregwa ni ibyaha bitatu icya mbere harimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icya kabiri gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye eh, ku mibonano mpuzabitsina ndetse no guhoza ku nkeke undi byose bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina byose ibyo byaha bishingiye ku byo ashinjwa ko yakoresheje bari abakobwa bitabiraga miss rwanda ba- bari mu buryo bunyuranye eh, bavuga ko rero yagiye hari abakobwa bamwe na bamwe asaba ibyerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina nubwo bwose urubanza rwahise rusubikwa ariko se eh, uregwa yahawe umwanya wo kuvuga niba abyemera cyangwa se atabyemera yari ataragera kuri icyo cyiciro icyo yari amaze kuvuga gusa ni ukusomerwa umwirondoro we ababyeyi be igihe yavukiye avuga ko ari byo yari ataragera ku cyiciro cyo kuvuga ngo ndabyemera cyangwa simbyemera kuko umwunganizi we metere nyembo emerine yahise avuga ko batakomeza urubanza batazi neza ibyavuye mu bugenzuzi bwakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu asumuta kaboyi wari mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa kagarama abari baje gukurikirana urwo rubanza wahabonye ni bande usibye eh, abantu bo mu muryango we ntabashije wenda kumenya icyo bapfana harimo n'abasore bato cyangwa n'inkumi ntekereza ko bakoranaga muri iri- muri iyi gahunda ye yakoraga byo gutegura nyampinga w'u rwanda harimo n'umubyeyi wa miss elsa elsa iradukunda wabaye miss bibiri na cumi na karindwi muzi ko nawe afunzwe u- ubugenzacyaha bumukurikiranyeho kuba yarashatse guhindura ibimenyetso bavuga ko yashakaga kugira ngo atange ibimenyetso bishinjura ishimwe bavuga ko yaba ari na fiyanse we ni amakuru avugwa muri iki gihe muri iyi gahunda ya misi harimo kuvuga ibintu byinshi uwo mubyeyi we rero nawe yari ahari ndetse n'abanyamakuru babashije kumenya iyi gahunda ko yari ihari mu gitondo cyane cyane ko yabaye nk'itungurana n'abanyamakuru benshi n'abashinzwe umutekano benshi ku buryo ni gahunda ubona yari ya- yari ikurikiranywe cyane mu buryo bukomeye eh, hariya ku rukiko rw'ibanze rwa kagarama ishimwe dieudonne we uko wamubonye uko yari ahagaze aho mu rukiko wamubonye ute ishimwe diodone nari nsanzwe ntamumenyereye cyane ntamuzi cyane ariko wabonaga ko asa nkaho ari umuntu usa nkaho ananiwe yari arimbye yari yambaye kositimu y'ubururu asa neza ku ishusho ariko usa nkaho ubona ko yaba ananiwe I- ubona rwose umurara ari nkeya ntabwo yavugishaga abantu be baje kumureba ni gake cyane yazamuye akaboko asuhuza bakeya wabonaga rwose ntabwo nsanzwe mumenyereye wenda mu buzima busanzwe ariko wabonaga eh, wavuga ko atishimye na gatoya asa nkaho ubona ananiwe mu maso asumta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza mwakoze cyane namwe kazi keza inkuru zitandukanye kuri iki kibazo kivugwa ku irushanwa rya nyampinga w'u rwanda mwazisanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri fesibuke vowa radiyo yacu ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mu burundi ibiciro by'ibiribwa by'ibanze bikomeje kwiyongera abaturage hirya no hino mu gihugu baratakamba mu iresitora byaraduze twahora turya amateke yonyine y'amajana atandatu udafise igihumbi ntibarura ubu nk'umuceri n'ukuri ubu tuzoza turawurya ku ibonane ukwiyongera kw'ibiciro kwatewe ahanini n'ukwiyongera kw'igiciro cy'ibitoro kuri uyu wa kabiri perezida evariste ndayishimiye yagarutse kuri ibyo bibazo mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru nairobi eloje wirikaneza kuva mu mpanuka ukagera mu buraruko uciye hagati na hagati kugeza mu buseruko n'uburengero bw'uburundi havugwa ubukene bw'ibintu nyamukuru bitatu bikenerwa na bose igitoro umwavu w'ikizungu wo gutabira isi ndimwa n'isukari hejuru y'ibi hari n'icikagurika ry'amatara ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hakiyongerako ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu eka n'ibinyobwa ntibiboneka hose abanyagihugu bo ku murwa mukuru wa politike gitega babwira ijwi rya amerika ko iduzwa ry'ibiciro ari akamuna muri iki gihe urabona yuko ari ibintu biteye ubwoba mbere iyo dutera tujya turabona ko ari ahantu habi umuceri waravuye ku bihumbi bibiri n'amajana atanu n'amajana ane bugeze ku bihumbi bitatu ibiharage byavuye ku bihumbi n'atatu ibihumbi n'ane bigeze ku bihumbi n'amajana umunani imyumbati yavuye ku majana atanu atandatu bigeze ku majana umunani amajana indwi n'itanu amateke yavuye ku giciro cy'amajana atandatu n'itanu bageze ku majana umunani indwi n'itanu mu iresitora byaraduze twahora turya amateke yonyine y'amajana atandatu udafise igihumbi ntibarura ubu nk'umuceri n'ukuri ubu tuzoza turawurya ku ibonane no kuno wera twikora ibase y'ibyamwa ngaha turi ko turarondera ukuntu turara dusumiye umwana mugabo ugasanga igiciro kirarengeye amahera twunguka byageze ku bukene bw'igitoro birunyuka ubu mukenyezi yarungitse umwana ku ishuri risa uburaro agenda n'amaguru ku birometero birenga mirongo icenda kubera ata buryo bwo kwiyunguruza umunyeshuri wanje yiga mu ntara ya muyinga nanje urabona ko ningaho igitega yagiye na- ku ishuri n'amaguru yarabuze imodoka kubera igitoro cabuze itike nayo yaduze itike yahora iri ku bihumbi umunani ubigeze ku bihumbi cumi na bitanu abo ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'ubwo batoroherejwe n'ibiciro bigera ku vyerekeye kwiyunguruza bakaganya nk'uko uyu mukenyezi abitubwira kera bisi y'amajana ane na mirongo itanu imunyumira amajana atanu none nawe ubu noneho byabaye ibara ubu dusigaye tugenda ku majana atandatu amajana indwi hamwe n'igihumbi sinzi ukuntu nobivuga n'ukuri abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika mu ntara z'uburengero no hagati na hagati bemeza ku isukari haheze amezi arenga ku ndwi imeze nk'umuzi w'ibuye isukari ntitugera tuyironka yarabuze sha igiciro bagurisha nacyo tuyiro- ntituyironka ubu bantu bacayicayi cyonyine
ntako tuhakura agasukari yarabuze kandi nako twaragahe tusike turya ibitumbura birimwo umunyu gusa nta gasukari tukironka n'umwana atumuhaye umusururu awunwa uko uri agasukari koko ntikanivugwa n'ukuboneka naboneka agasukari koko twarahevye abana bagomba kuguma uwo mwana umwavu w'ikizungu wo waribagiwe n'ubwo hari ishyirahamwe fomiri buhingura mu gihugu nk'uko abatashe imbokoboko kandi bararishe amafaranga bavyemeza bo mu bumanuko bw'igihugu no hagati na hagati jewe nkwije it- n'umunsi ni ni seti fwa zahaha ndwi mbambara ngo ntayiratse dukurikiriza ikirere abarimye ngaha turarushe twebwe bakaduha amakoni tugakubitwa nk'umunyagihugu wumubwije ukuri ati angeri rero ntishobora kubaho dukubitwa igipolisi kiba kiri ngaha jewe maze indwi zibiri ntonda ntayo ndaronka mugabo akatubwira yuko yiriho nka jewe amahera amaze gutanga yitike kugenda no kugaruka baguma duhenda kugeza aha kugenda ngo iraheze umwambi w'ikizungu niho twarose benshi ntibanateye bapfuye gutera mu ivu gusa Noel Nkunziza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi Abuko asanga iduzwa ry'igiciro c'igitoro riherutse mu mpera z'ukwa kane nyuma y'iryo mu kwa mbere rizotuma ubutunzi bw'abantu n'igihugu buhungabana turazi neza kandi ko iryo zuru ry'igiciro cy'itora rizotuma ingaruka eh, zitari nke ku butunzi bwabo bw'abaguzi mbere kugira n'ubw'igihugu ko ibintu byinshi bishobora guca biduza ibiciro kubera ivyo ko vyunguruzwa n'igitoro mu kiganiro ca mbere yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri perezida ndayishimiye yavuze ko ubukene bw'igitoro buterwa n'ibura ry'amahera y'agaciro ibiciro vy'ibitoro navyo vyaduze urumva burya nitwiyadabute ibintu bi- binywa igitoro vyabaye vyinshi cane muga amahera yamva amahanga ntaduga kubera ntidushora hanze nibike ibitoro kubera ayo mahera mva amahanga aba ari make tutangure twimbure dushore hanze ayo mahera aze hanyuma tugure ibiringaniye uwo mwimbo umushikiranganji ajejwe uburimyi avuga mugabo ko ari umusesekara deogide rurema aha yariko yerekana ivy'ubushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze hari ku wa mbere w'iyi ndwi turiko turaronka abadusaba impusha zo kujana umwimbu hanze murumva yuko vyerekana koko ko mu gihugu umwimbu uhari nitwaronka umusesekara nta kibuza ko tuzoronka uwo dushorera hanze ku iduzwa ry'ibiciro vy'ibindi bicuruzwa cane cane ibiribwa umukuru w'igihugu asigura ko ababishorera hanze nabo yisaba komisiyoneri aribo ntandaro ya vyose ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimvye ubuzima burazimvye none mwosigurira igituma aha twirwa turafata abantu bafurodi ibiharage babijanye mu rwanda niho bizimbutse none wokura aho bizimvye ukaja kubicana kuri frode aho bizimbutse ejo nabajije i makamba baca bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abenegihugu bashaka kubishora muri tanzania ibigori
ibiciro bihungira amatahe ku bantu bitwa komisiyoneri bicaye muzabona kwigara mugaba ahantu abandi abaganiriye n'ijwi rya amerika basaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibatezurire iduzwa ry'ibiciro eroje burikaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda perezida wa tanzania suruhu hassan ari mu ruzinduko muri uganda we na mugenzi we yoweri kaguta museveni baganiriye ku micungire y'umutekano y'uruhombo ruzajya rutwara peteroli ruva muri uganda kugera ku cyambu cya tanga muri tanzania bumvikanye kandi ko amakamyo atwara imizigo azajya yishyura amadolari icumi ku birometero ijana akoze ari rwagati muri tanzania muri uganda kandi haravugwa imyigaragambyo y'abarimu bahagaritse akazi turategereje ngo gavumenti ibanze iveyo itwemere icyo badusezeranyije ijambo ry'umukuru w'igihugu turaryizeye niyo mpamvu twanze gushira twanze kuja gukora turashaka ngo perezidenti w'ubwe nangwa abandu be agira uwo atuma baravuga ko batazasubira gukora kugeza igihe umushahara wabo uzongererwa kampala iginashusi bahizi igihembwe cya kabiri cy'amashuri cyatangiye mu gihugu cyose mu mashuri menshi badafite abarimu aba barimu ni abigisha amasomo ajyanye n'ubumenyi cyangwa siyanse muri iki gihugu abanyeshuri bari bamaze ibyumweru bitatu mu kiruhuko bwana eridadi turinimana umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya kanaba mu karere ka gisoro ari muri abo barimu bigisha amasomo ya siyanse bari mu myigaragambyo yatangarijwe rya amerika icyatumye bahagarika akazi njye ntabwo nagiyeyo kandi na bagenzi banjye benshi ntibagiyeyo turategereje ngo gavumenti ibanze iveyo itwemere icyo badusezeranyije ijambo ry'umukuru w'igihugu turaryizeye niyo mpamvu twanze gushira twanze kuja gukora turashaka ngo perezidenti w'ubwe nangwa abandu be agira uwo atuma agize icyo atubwira akatwemerera ko amashuri yancu ariho nta mpamvu yindi natwe tubabaranye n'abana bacu bari kurirwa batize natwe tukirirwa twicaye nta kazi dufite ariko se niba mwirirwa mwicaye nta kazi mufite kuki mudaja gukora rero kuko mwari musanzwe umuhembwa ayo ari yo yose oya none se turahembwa ariko abandi bo twigisha bakabahemba menshi ku ntibayatwishyure kandi twe twabigishije ubona umwarimu w'uburinganire muri rusange abarimu bari mu bakozi ba leta bahembwa amafaranga make mu gihugu bahembwa bakurikije impamyabumenyi zabo umwarimu uhembwa make mu mashuri abanza ahembwa hafi amadolari ijana na mirongo irindwi ariko abarimu ba siyansi mu mashuri yisumbuye bo bahembwa hafi amadolari ya magana atatu na mirongo itanu z'amanyamerika umukuru w'igihugu yari yarasabye ko umushahara wabo wongerwa ukagera ku madolari igihumbi ijana na cumi iki ni kimwe mu bibazo inama y'abaminisitiri yari ayiganiriyeho nuko imyanzuro yavuye muri iyo nama akaba yatangajwe kuri uyu wa kabiri na minisitiri ushinzwe amakuru n'ikoranabuhanga Chris baryo munsi At the beginning, 1st July 2022, at the beginning of the next financial year, ati guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri iyi akaba ariyo ntangiriro y'umwaka w'ingengo y'imari tuzazamura umushahara ku bakozi ba leta mu mashami ya siyansi yose barimo n'abarimu bo mu mashuri yisumbuye perezida yafashe icyo cyemezo kandi inama y'abaminisitiri yategetse minisitiri w'imari kureba ngo ibyo byasezeranijwe mbere bishyizwe mu bikorwa kandi bizagaragarira mu ngengo y'imari izasomwa mu kwezi gutaha rero ndasaba abarimu ba siyanse gusubira mu mashuri yabo bagatangira kwigisha teachers to get back to school, classroom and teachers.
mwarimu eridadi yishimiye aya makuru ya minisitiri ariko avuga ko azasubira ku ishuri ari uko amaze kubona amakuru afatika aturutse mu ishyirahamwe ry'abarimu bigisha siyansi turi kuvuga ngo babitubwira babishyira mu nyandiko babyanditse tuzahita dusubira ku kazi ibindi byose twasabaga byose bibikiwe mu ruriya mushahara icyakora abandi bakozi bagaragaje impungenge z'impamvu leta itekereza kuzamura umushahara w'abakozi bo mu bumenyi gusa kandi izindi nzego nazo zifite akamaro kanini ku iterambere ry'igihugu minisitiri nabo yabasubije So there has been that debate why science, but we all appreciate that the development ati habayeho izo mpaka kubera iki siyansi ariko twese dushima ko impinduka za sosiyete zikomeye zatewe na siyansi tekereza ku cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyibasiye isi yose igisubizo cyacu cyavuye muri siyansi bityo rero twubaha imyuga yose ariko tugomba nanone kumenya ko siyansi igira uruhare runini mu guhindura isi ku bw'ibyo rero icyemezo nkana cyo guteza imbere imikorere ya siyansi ni icyemezo cy'ukuri mu gihe dushaka kugera ku mpinduka n'iterambere byihuse muri iki gihugu science if we are going to achieve accelerated transformation in this country.
amasomo ya siyansi ari mu byo leta ikomeje guteza imbere ku- kugira ngo bizatange umusaruro ku iterambere ry'igihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
urubyiruko rw'abarundi bahungiye mu rwanda ntacyo batakoze ngo bihangire imirimo bamwe muri bo bahisemo kuba i kigali bakora akazi ko kuvuza umuduri n'ikembe umwuga ubabeshejeho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika thierry vendayishimiye yaganiriye nabo
iyi ni bande umuduri ijwi rya amerika yagendeye ibasanga bari mu bikorwa by'imyimenyerezo mu mwuga wabo wo gucuraranga bakoresheje ibicurarangisho kama nk'umuduri n'ikembe iteriteka alexandre uzwi ku izina rya mesiye muduri acuraranga ibi bikoresho kama inyuma y'uko yari amaze guhungira mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu avuga ko yahisemo kubandanya umwuga wo gucuraranga yari asanzwe akora mu gihugu c'amavuko byari bigoye cyane kuko nabaye oburije yo kuvuza mu ibarabara kugira iki nshobore gukomeza ya mpano yanjye kandi nshobore kuronka icyo mfungura mu icyo gihe ngenda nyine mu ibarabara mvuza bakaba amafaranga ari umuntu twahura akama nk'ama- nka desa amajana abiri ariko hariya ni hantu nagera nkabavugiriza umwe akama nk'ibihumbi bibiri ubundi akama ibihumbi bitatu igihe rero ntibyari byoroshye cyane barababwira ati sha wewe iki ibi bintu uri kura- uri kurakora wabuze icyo ukora ahubwo ngaha mu rwanda babona nk'uko umuntu avuze umuduri ari umuntu kimwe atize ariko icyo gihe babona yuko bumva ndashobora kuririmba mu ki- mu mu gifaransa nkaririmba mu cyongereza n'igiswahili n'ikirundi nyene nyuma y'ibyo itera iteka yaciyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu yaciye akora umugambi wo gushinga iyindi bandi umuduri hano mu rwanda yagizwe n'abarundi batanu n'abanyarwanda babiri aratubwira uko bateye imbere Tu- tugitangura kubaka bande turi na babiri twakora repetisiyo buri munsi buri munsi buri gihe cyose dukora repetisiyo ariko tutigira tubona akazi mbere ugashika wumva n'inzara umukobwa avuga ati ejo nzosubira nzurarange kandi batanguye tugenda gu- kuvuza bakaduha transporo y'igihumbi birazamuka basigara baduha 5000 ariko uno munsi dushobora kuja gucuraranga umwe wese akabona atwaye ibihumbi makumyabiri ibihumbi cumi na bitanu ibihumbi cumi irakoze jean dodier nawe ni impunzi y'umurundi mu rwanda avuga ko ikiza kovide cumi n'icyenda kimaze kwaduka mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yaciye ahitamo kuja kwiga ibijanye n'ubugenegene bw'imideri yo kwambara ku maboko n'ahandi inyuma yaho atangura no kubikora covid imaze kuzamo niho navuze niyumviriye ikintu no kwicara nkiga ku buryo covid izohera nanjye mfise ikintu nayikuyemo nubwo i- idusizemo imvune ikomeye rero naregereye mugenzi wanjye yari asanzwe adukora ara- ndamubwira nti jewe ngomba kwiga utwo tuntu kwiga kubukora sinari nzi n'amazina yabyo nu- na- nabona twambara ubu- ubudede ubuyeye urumva nabitanguye nyine numva ari ibintu bitandimo uyu munsi nshobora gukora nkambara abo bose bavuga ko uko kwihangira akazi byabateje imbere kuko babayeho ubuzima bwiza batarinze gusabiriza umuduri twebwe utubeshejeho binyuze mu ku- mu kuvuza amayiventi ahantu hatandukanye turarya turagura amayinite tukizinya n'icyaka nta official konti dufise ariko hari umuntu aba abika amafaranga kuri konti yiwe yacu utu dusare turanyishyurira inzu tukanyishyurira uko nshobora kurya n'amayinite dufate nk'ubu ngurishije akanya kamwe k'ibihumbi bi- bibiri n'amajana atanu nshobora kuvuga ati "Uy, nishe- reka mbike igihumbi hama icyo cyatanu kiba ari cyo nkoresha nyine mu mibereho umwe mu barongoye imigwi y'urwaruka mu gisagara ca kigali nawe yabwiye ijwi ry'amerika ko urwaruka rwinshi rw'abarundi rufise ingabirano zidasanzwe ariko abenshi bakabura uko bazishira mu bikorwa Eh, imbogamizi bahura nazo ni izo nyine ubuhinga barabufite ingabirano ni ariko ikibazo bakunda guhura naco ni umutangura umutangura uko iyo utangura gukora eh, ahantu bisaba yuko ni muri rubi uronka ahantu ukorera bigasaba yuko uronka ibikoresho patrice nadohoka arongoye impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u rwanda we avuga ko bagerageza kwigisha urwaruka kugira ngo ingabirano zabo zitibagiranwa bitandukanye zo guteka zo gushona izo gukora imodoka hariho amaporoje abi- abishyurira bakaba bakurikirana abarimu hanyuma bahejeje bagahita bababwira sitaje yame- biga amezi ane bakabagurishira sitaje y'amezi abiri ibyo bakabaha seritifika bagahita bajya kwi- kwironderera ubuzima bw'abandi bose bishyurirwa na asiteri bicishije mu mugambi witwa jeyizedi urwo rwaruka rucuraranga rukoresheje umuduri n'ikembe n'ibindi bicurarangisho kama rwibumbiye muri bande umuduri ruvuga ko rumaze kwiziganiriza ayashika ku bihumbi amajana ane y'amafaranga y'u rwanda irakoze jean dodier we yinjiza yarenga ibihumbi mirongo itanu ku kwezi abikesha ubugenegene bw'imideri akora yo kwambara ku maboko n'ahandi thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mu makuru yacu ataha turajya mu nkambi ya mahama inkambi icumbikiye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine hamaze kubakwa ibitaro binini bya kijyambere bizajya byakira ababyeyi baje kwibaruka aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kukabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umutumirwa mutindi atanga nyir'urugo kubandwa mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe mudenderwa mudereri ndagacaricari kashira ngabo kamazima kano ku